Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 25 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Falmitootaa fi qabsaa'ota mirga Oromoo gameeyyii ta'an keessaa tokko obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa sadii bara 2023 biyya Kanaadaa magaala Torontoo keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee boqonnaa isaanii ilaalchisee firoonni, hiriyoonni qabsoo fi bakka bu'oonni hawaasaa magaala isaan keessatti boqotanii waan jedhanii walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu qopheessineerra. Waliin haa caqasnu.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa sadii bara kuma lamaa fi digdamii sadii biyya Kanaadaa magaala Torontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoottan wasiilaa isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 19 fi 29 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hollataatti sadarkaa lammaffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseeffama ammaatiin godina shawaa lixaa aanaa walmaraa ganda duufaa jedhamutti ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaani hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhetti akkan odeeffadhe dhaloonni isaa bara kudha sagal digdamii sagal ta'uu akka danda'udha kan isaan herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittan isa laalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaludha. Inni lammaffaan damiseen akka Oromootti gaafa isa laalu nama baay'ee saba isaa jaallatu, saba isaa hubatu, rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaa'aatti gaafa ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'edha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweey jiraatu. Jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara kuma kudha sagalii fi saddeettama mana hidhaa Dargii Masaraa Minilikii keessatti. Erga siyaasaa hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii yoo akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadii dhamani. Maayikalaa dargii dhaabbii qormaata fixanii waggaa lamaaf walakkaa booda maayikalaawwiitti nu fidaniiti. Maayikalaawwii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawwii hoggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan olloo jirru ani kudha sagal saddeettamii sagal fulbaana hiikamee. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha. Karshalleetti dabarsanii galtuu biraa wal galtuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama kudha lamaa ta'u. Kudha sagal sagaltamii tokko gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko waggaa kudha lamaa fi wayi hidhamee jechuudha. Mana hidhaatii baheen hojii siyaasatti seenee inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliinii hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufee oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiru immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergan biyyaa bahee Noorwee dhufee qunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin inni gaafa digdamii saddeetii guraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne gadda guddaan natti dhaga'ama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaallan isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damuseen yommuu hidhamanuu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turan dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turanii obbo Ibsaa Guutamaas kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedhaa wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa masaraa Miniliikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yommuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministeerotaa turan. Erga addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'ee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa quxisuutti ilaalaani innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amannaa nama amanamaa nama arjaa nama yoomiyyuu iccitii walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hooggana keenya ture. Beetta tarii jedhu. Beetta tarii yeroo hundumaa filannaan isa ture hammana amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen. Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen hamma dhumaatti hamma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama akkasii nama nama qabsaa Oromoo Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isaanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessaa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa Reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban. Akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalaan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraan dhala digdamii saddeetii hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota isa sadii egaa. boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jiraa? Maaltus karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa digdamii tokko bitoota jechaadha. Gaggeessaa isaaniif goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramurra natti hin fakkaatu tasa jijjiiramurra egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa argannaa san irratti hundaa'uun hundoofnee uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf carraa qaba.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yommuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Holataa keessa.
Kun sagalee Ameerikaati. Hongee godina Booranaatti mudateen bineensonni paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa jiran irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu isaa bulchiinsi paarkichaa ibsee jira. Jaarsoo dhangee do'achiisaan paarkichaa keessumaa waa'ee harree diidaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofatti argamtu dabalatee bineensonni du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii geggeessaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa dhaabbatichi bineensonni kun akka hin miidhamnee fi amma danda'ame gargaarsa dhiyeessaa akka jiru dubbatan. Galmoo daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u, bineensota akka harree didoo kuula adii fi gurraacha qabdu akkasumas immoo harree didoo gireef zebraa kan jedhan kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lameen darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Hongee kanaanan bineensoti miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka goljaa bineensota akka gadamsaa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan maleellee ooluu waan hin dandeenyeef bineensoti miidhaan cimaan irra dhaqqabe bineensota akka harree kan harree fi goljaa gadamsiillee bilook tokkirraatti baay'ee miidhame bilookotiin walumirraa irratti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidhaa baay'eetti irra dhaqqabe iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qaba goomittaa qabaa jechuudha. Harreen ammoo sababii isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudhuuf bisaaniif marrillee wal bira dhabame kanaaf akkasiin miidhamaa jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen afurtamii sadii olitti kan ilkeen dangarreetiin galmeessin afurtamii sadii olii lakkoofsaan geessee jirti. Kan iddoo iddoo itti argamtu. Garuu baay'ina faca'insa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan. Bineensonni kunneen dabalataan du'uu malu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Gireef Zebra jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekkachiise.
Isa keessaa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nulleen xiyyeeffannoo kennallee harreen tun ingaade ispishiis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessuullee margaa kadhiyeessuullee harreen tun fula dhibii waan hin jirreef addunyaa isiin akkasiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa as gubbaa akka waaqa ta'e isiillee nagamma mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaanna hin dandamatti jennee kan gargaaruu jira dootii isii akka baranaa xiqqoodha yeroo omni kan tuftaadha immoo harkina malee dhaqabu waan danda'u ta'u fuulduraaf sodaa qabnu malee hagamaatti kan doote ise baarcheri jedhan suni baay'inaan ka doote isin lakkoofsisi sadii waan caalisu hagamma akka du'e.
Hojjettoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
Baay'inni bineensota paarkii biyyoolessi boorana keessa jiru bilookaan shanan eegee olii deebisnee bineensota baay'ee baay'ee lakkoofsaan baay'ee fi garuu kan waan irraa xiyyeeffanneetiin hin dandamachiisaa jennu tokkoffaan harree saarii ta'an lammaffaan isii damala dhibaayyuu jirtu kan lamaanii alatti bineensota bilooka kan hunda jiran waliin ga'uu hin dandeenye even kanaayyuu qofi nyaachisnaa eeggan baay'eetti mootummaa baay'ee waan nurraa fedhuuf kever godhuu fi dhiisitii persentii lama sadiillee guutuu hin dandeenye jechuudha.
Deeggarsi kun hin ga'a miti. yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaamni dhimmi ilaaluulleen qabeenya kan deeggaruu qabaa qabeenni kun qabeenya yoo inni harkanaan baa argachuu hin dandeenye keessumaattuu harree namni giree biyya biraadhaan tareeffate garte tuni harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajila tun qaqallattee jirti ilmaan isii kun amma yoo hongeen kun akkanumaan ammallee katti fufsaati jalaa ittiin guddattu gargaarsi kun gargaarsa ga'a miti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudatee qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessuu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota maraa akka wal hin geenye kan dubbatan. Hojii gaggeessaan kun keessumaa sanyiin harree didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu.
Egaa amma deeggarsuun tamma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi marga dhiyeessaa jirru illee giddu galeessas kan goone bakkuma bineensi kun itti argamudha. Irra caala maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu. Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaa jechuudha caalmatti iffachiin keenyas irratti xiyyeeffate.
Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan obbo Araarsaan ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jirra jedhu.
Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee yaadne yaa'u gaaffii dhiyeessineerra irra deemnee dubbisnes hin qabna barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra sooshaal miidiyaa amma danda'amenis deeggarsa kana akka argannu yaalii goonerra gaa deeggarsa kan godhe muraasa Kanaaf baay'ee deeggarsa arganneerraa waan jennu hin qabnu. Haa ta'u garuu inni ji'oon tokko achitti turas piroojeektii banee jira. Piroojeektuma qaba sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse. Nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenya marga dhiyeessuu roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaan dhaabbatee jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganneerrallee waan jennu hin qabnu jechuudha gammaatti. Fuulduraaf egaa waliigala hongee kana dandamachuuf yaa'u waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Inni suni paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaacha jennee yaadna. Gaamomni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii jalqabne kana gandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun qunnamu bakka baay'eetti bishaan kana akses gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjennaadha kan yaadaa jirru paarkichi kanaa haaraadha paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa.
Paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa harree diidaa Gireef Zeebiraa dabalatee simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa sadii kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi du'achiiftoonni paarkichaa biyyootti manii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf kan Daawit Paarkii biyyaalessaa Booranaarra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii torban darbe kana keessa Itoophiyaa fi Niijeriin daawwatanii turan. Antooni Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin dabalatee hanga'oota mootummaa wajjiniin dhimmoottan adda addaa irratti akka mari'atanii gabaasameera. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Waashintan DC irraa haasofsiisee jira. Waan Dr. Alamaayyoon jedhan waliin haa caqasnu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antooni Bilinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana geggeessanii jiru. Itoophiyaaf Niijeritti kan fuuleffate jechuudha. Maaliif Itoophiyaaf Niijeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. bara cold war ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbatee fi jalqabe addunyaan hundumtuu gar tokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awuroopaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa ficcisanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa giloobalizimiin guddatee warri akka chaayinaa fa'aa kun ekonomii isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha dippiloomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jirru biliin kana itti shoomanii fi si arfaffaa isaanii deemuu isaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaaf Niijer ta'e?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbadhee natti wayyaa Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa sibil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaadhaaf Itoophiyaa hedduu jiru akka maletti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'uu dhiibbaa guddaa gochaa turte Ameerikaaniin ekonomik levereejii isheedhaan dhiibbaa guddaa gochaa turte. Dhiibbaan kun immoo akka inni hojiirra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa kan jedhudha maal jechuudha kuni maaliif kanatti fuuleffatan.
hayyoon ilaalcha kana peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii ammayyoo ta'ee naannoo sanatti haqni namaa dhiitamaa jira dimbarri Tigraay tuqamaa jira jedhanii kan Eertiraan ammayyuu qooda fudhachaa jirti. Humnoonni Amaaraa biyya Tigraay kan jedhamu sana keessa ammayyuu jiru. Kanaaf inni kun dhuma argachuutu isaaf qaba araarri kun bu'uudhaaf jechuudhaanidha. Hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana.
Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan hoo doktara Lamaayyoo.
murtii yookiin tiraanzishinal jastiis jedhanii himatan kun mootummaarraa mootummaatti ce'umsa osoo hin ta'iin waraansa kana keessatti haqni ilma anaanamummaa akka malee itti dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isatti jira kan jedhu dhaabbii cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha tiraanzishinal jastiis jedha. Akkaawuntabiliitii godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kana karaa Yuunaayitid Neeshinii keessa yeroo baay'eetti dhiyaatee mootummaan Itoophiyaa kanaaf fedhii guddaa argisiistee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa guutummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamuu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru. Isa kana akka hojiirra ooludha. Kan Ameerikaan amma itti jala murtee cimsitee isa gaafii Yuunaayitid Neeshiniin kaasitan.
Haasawa isaanii kan eessaa keessatti Bilinken haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'u wal dhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'u dubbatanii jiran. Kanoo akkamitti ilaaltu Dooktara Lamaayyoo?
Dhugaa kuni dubbii ijoo itti deemanii hin ta'in malee haala Oromiyaa keessaas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamuutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himan hin qaban. Waraansa Oromiyaa keessa adeemu haa ta'u mirga dhala namaa dhiitamuu bal'inaan Oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u lola ummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabanii. xiyyeeffannaa guddaa akka laallee fi kuntu waan argisiisu natti fakkaata.
Dooktar Alamaayyoo walumaa galatti daawwannaa Antooni Bilinkan Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu. Mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kanaa akka dhimma ijootti fudhatee gaaffii dhiyaataa jiru kan hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu.
Ee kun egaa humna Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaaburraa kan ka'e nigdiima African Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaan moggaatti dhiiburraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanneen dirqame araara kana keessa gala. Kanaaf amma kan isallee Blinkan gargaarsa doolaara miliyoona dhibba sadii soddomii tokko gargaarsa alanamummaaf nallaata jedhu. Kana kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatiin dirqamee jechaadha fedhii ameerikaa hojiirra oolchuu irratti jira jedhee yaada garuu akkasuma jennu isa tiraanzishinal jasti akkaawuntabiliitii jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojii isaarra oolchuu jechuudhaaf garuu narraffisaa jechuudha. Nagaan keessuma Tigraayiidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaanfii guddaa adeemee jira xumura hin godhata jedheen abdadha haala amma jirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu walumaa olumatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a.
Hayyuu falaasama siyaasaa Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa carraa kanaa kennuu keessaniif.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mootummaadhaa fi mormitoota gidduutti araara bu'een gareewwan hidhatanii lolaa turan gara nageenyaatti deebi'anii jiru. Gareewwan deebi'an keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni siyaasaa sochii dimokiraatawaa uummata gumuz jedhamu mootummaan waadaa nuuf seene kabajaa hin jiru jechuudhaan komataa jiru. Naakoor Malkaa gareewwan lammanaas haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kunooti.
durataan paartii warraaqsa diimokiraataa uummata gumuus guudeen obbo Giraany Guddataa geggeessitootni koree giddugaleessaa miseensotaaf deeggartootni isaanii naannoo Beenishaangul Gumuuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota afran darban keessatti miseensota deeggartootaa fi geggeessitootni koree giddugaleessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan.
እስካሁን ድረስ ክሳቸው አልተቆረጠም። የተለያየ geggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeewunaa himatni isaanii addaan hin citne keessumaa geggeessitootni koree giddugaleessaa dhaaba keenyaa miseensotaa fi deeggartootni keenya godina Kaamaashii, godina Asoosaa fi godina Matakal keessatti mana hidhaa keessa jiru. Jarri kun dursi kennamee fi dhiifamaan gadi lakkifamuu jedhamee ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti hin gadhiifamne. Dhimma kana irratti gaafannus mootummaan deebii nuuf hin kennine jechuun dubbatan. Bara kana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaa naannichaaf guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka hiikaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraany.
እነሱ ብቻ ሳይሆንም ህዝቡም ራሱ በየመድረክ እየጠየቀ ነው ለምንድን ነው isaan qofa osoo hin taane uummatnillee waltajjii argate kamirrattuu nu gaafataa jira maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhu irratti mootummaan mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha jechuun dubbatan. godinoota kaamaashii matakkaliif asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa digdamaa ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii dhibba sadii ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar lakkoofsa isaanii adda baasanii dubbachuu dhabanis miseensotni guudeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu.
በርካታ ሰዎች በአሁኑ ጊዜ እየተፈታ ነው ያለ እየተለቀቁ ነው ያሉ namootni hedduun yeroo ammaa hiikamaa jiru gadhiifamaa jiru namoota kanneen irratti ragaan dhabamee osoo hin taane akkaataa waliigaltee nagaatti namni mana hidhaa keessaa gadhiifamaa jira dhiifamaan namootni hedduu hooggantoota guudeenii fi biheeniniin dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa bahanii badan osoo hin hafin mana hidhaatii gadhiifamaa jiru jechuun dubbatan.
Kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jirra jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota goodaniif carraan hojii ni uumama jedhameen uumamni jechuun obbo Giraany dubbatanii jiru.
አመራሮቹ ምደባ ይሰጣል የተባለው ከሁለት አመራሮች በስተቀር Aangoota guudeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne kanaafuu kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti ኮሚሽነር ሀሩን ዴቢ ኬነኒ ጅሩ በሚገባቸው ቦታዎች ቦታዎች ላይ በአሰራር መሰረት akkaataa hojumaataatti bakka isaaniif walitti ramadamaa jiru fakkeenyaaf kanneen hojjetaa mootummaa turan namoonni kanneen biroo barnoota qabnaa jedhanis ogummaa isaaniitiin ramadamaa jiru namootan beekullee qaba jechuutiin dubbatan.
Warraaqsa Dimokiraataa Uummata Gumuz Guudeen akkasumas warraaqsa bilisummaa Uummata Beniishaangul Gumuz Beenan jidduutti baruma kana keessa waliigalteen nagaa mootummaa wajjin mallatteeffamuudhaan hidhattootni isaanii seenanii nagaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Naannoo Beniishaangul Gumuz keessatti waggoota afran darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen deebisaa jiraachuu beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama sagalee ameerikaaf naakoor malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa.